radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
baje bafata uwo mudamu yacuruzaga ibijyanye n'amaji baradukira baramuhondagura sinzi niba hari ikindi bapfaga ko twabonye uburyo bamwadukiye bamukubita tukabona bidasanzwe tubona umudamu yikubise hasi tuberwa uko umwuka uheze uyu ni umwe mu bantu babonye uko umutegarugori w'umuzunguzayi yishwe uyu munsi ku manywa i kigali kuri nyabugogo ni umwanya w'amakuru mu rwanda no mu burundi nk'uko rero umaze kubibabwira mu kanya i kigali mu rwanda aho bategera imodoka z'abagenzi gare rutiyeri muri nyabugogo abakozi batatu ba agurumi aguruni ikigo cyigenga gishinzwe kugenzura isuku batawe muri yombi na polisi bakekwaho kwica umutegarugori wacuruzaga ku buryo bita kuzunguza uwo mutegarugori yitwa uwamahoro tewodozi abaye wa gatatu wishwe muri ubu buryo mu gihe cy'imyaka ibiri umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yagiye kuri nyabugogo kureba uko byifashe aratugezaho inkuru
byari bicika mu masaa sita muri gari ya nyabugogo hagati y'abacuruzi batemewe bazwi nk'abazunguzayi n'abashinzwe umutekano nyuma y'aho umwe mu bazunguzayi madame tewodozi w'amahoro apfuye kubera inkoni birakekwa ko bamwe mu bagize kampani aguruna ishinzwe irondo ry'isuku nyabugogo aribo bishe uyu mudamu w'imyaka makumyabiri n'irindwi umwana wiwe amukurikije umwana we aradutera urumva yarahetse umwana we noneho barangije bareza baramukubita baramwica umwana
u rwanda rufite amahoro abantu bakabona iyi ni kampani yigenga yahawe isoko n'akarere ka nyarugenge ababibonye bikibababwiye ijwi rya amerika ko abazunguzayo ubutegetsi bw'u rwanda rufata nk'abateza umwanda umujyi wa kigali bari hafi gukora imyigaragambyo kubera urupfu rwa mugenzi wabo rukurikira abandi babiri mu gihe cy'imyaka ibiri baje bafata uwo mudamu yacuruzaga ibijyanye n'amaji baradukira baramuhondagura sinzi niba hari ikindi bapfaga ko twabonye uburyo bamwadukiye bamukubita tukabona bidasanzwe E, umuntu w'umudamu bagezeho bashyiraho n'ingumi byari bikabije E, n'abantu barahurura bati n'ibiki n'ibiki tubona umudamu yikubise hasi tuberwa uko umwuka uheze noneho bo bari bageze kuri bane bacitse birukanka nibwo abaturage bavugije induru cyane bira barasara barisaza barisaza bati ntabwo bishoboka ntibishoboka abashinzwe umutekano baragera nk'abapolisi nyine bahita bahamagara ambirase mu buryo kugira ngo batabare uwo muntu wari uryamye aho ngaho ko umwuka wari waheze noneho abaturage nibwo bavugije induru bati ntumushyiramo ntumushyiramo ntumushyiramo ahubwo ni ngombwa ko tumujyana aho polisi yashyize abo bantu abo bantu bakajya kumwihambishiriza ubwo nibwo bahise batera umurambo bawuzanye bawufashe sinzi aho bavanye ingobyi y'abarwayi menya bayivanye muri ambirase ni abaturage rero kubera uburyo bwari babaye kubera umuntu wabo yapfuye bavugisha induru cyane bikabije nyine kugeza ubwo nyine ambirase iteyemo ije gutwara umurambo ni ukubera umujinya w'abaturage baba barayadukiye barakubise bayimenagura ibirahuri cyangwa nk'ibingibi mubona ahabereye muri gare ya nyabugogo hahise hisukiranya abapolisi n'abasirikare n'imbunda ku buryo bagaragazaga imyiteguro idasanzwe yo kuba bari bukoma imbarutso iyo hagira ikiba gisa n'imyigaragambyo byari kandi amarira n'agahinda ku bagize umuryango uyu yabwiraga bakekwaho kwica mushiki we ubwo bari burijwe imodoka ya polisi utegereza ajya kurya ibikoresho uzaba waje wagarutse za bigendere niwo mwekuye cyane niwo mwekuye polisi y'u rwanda yabwiye itangazamakuru ko atari ngombwa kugira icyo ivuga kuko byinshi twari twabyiboneye ubutegetsi bwa nyarugenge bwavuze ko bugiye guhagarika iyi kampani y'irondo ry'isuku igitaraganya kandi bugahangana n'ikibazo cy'abazunguzayi gitunze abatari bake mu mujyi wa kigali madame kayisime nzaramba ni meya w'akarere ka nyarugenge turahagarika iyi kampani hanyuma dufate daso nk'urwego ruzwi ariko nayo ntabwo yakora yonyine mwabibonye ko rwose ni benshi abantu bari aha ngaha bazafatikanya hamwe na polisi kugira ngo noneho turebe ukuntu twabasha guhashya iki kibazo dufite aha ngaha watari rimwe atari kabiri impfu nk'izi zivugwa hano nyabugogo kandi bikorwa n'inkeragutabara nka gutya mufite ngamba ki kuri icyo kibazo icya mbere ni uko tubashishikariza ko bagomba kuva mu bucuruzi bw'akajagari kuko ubu bucuruzi ntabwo bwemewe ndetse nabo tuzajya dufatiramo twamaze gushyiraho ingamba tuzanabana kuko n'amategeko arabitwemerera icya kabiri aba bantu ni abakene tuzabashishikarize kugira ngo bajye mu makoperative nibajya mu makoperative byibuze bidufashe kugira ngo tubakurikirane tubashakire n'ukuntu wenda babona n'ibyo bishoro mu buryo buboroheye kurandura ubucuruzi nk'ubu mu mujyi wa kigali birasa n'ibyananiranye kuko uburiye ubuzima mu cyaro wese usanga ashakira imibereho mu murwa mukuru mu rwego bavuga ko ari ukunganira leta mu kwihangira imirimo hakiyongeraho n'abashomeri cyane cyane iyo ari nk'abadamu aravuga ati nanze kwiba nanze gukora iyindi myuga y'uburaya nk'uko abandi bayikora kandi nta bundi buryo mfite bwo kubaho reka ngerageze ndeko nazunguza niba ari n'utu tuji nindamuka mbonyemo na magana atanu ibyo ari byo byose ndaguvuga ari n'ibishyimbo umwana wanjye arareho none se ubu umukene azacuruza bamwice umuntu niyiba ntibamwice tuzabaho gute twibase tujye kuba indaya leta nimutuvuganire tujye gupfa nk'ibimonyi bikomeje gutya ubwo umuntu umwe umwe umwe umwe upfe umwe se wabigeza kugeza ubu abantu batatu ba kampani aguruni y'irondo ry'isuku nyabugogo nibo batawe muri yombi kubera urupfu rw'uyu mudamu icyegeranyo giheruka cy'umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu human rights watch cyatunze agatoki ubutegetsi bw'u rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu bufata indaya abazunguzayi abasabiriza inzererezi n'abandi muri kigali bukabarundarundira ahazwi nko muri gereza yo kwa kabuga hagamijwe ko kigali ikomeza kurabagirana eka kabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali noneho tujye i burundi bujumbura aho abantu umunani baraye bakomerekeye mu gitero cya grenade mu ijoro ryakeye muri zone kinama eroge wirika neza aratugezaho iyi nkuru
icyo gitero cyabaye nk'igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro nk'uko byemezwa n'abari bahari cyo kimwe n'igipolisi cyabereye mu kirabo kiri ku ibarabara rikuru rn9 riva ku mugwa mukuru bujumbura rijya mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi icyo kirabo kiri ku ibarabara rya kabiri muri karitsiye bururi zone kinama komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura igipolisi cyemeza ko abantu bane mu bahakomerekeye babaye rwose Moise nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi yacikomeretsa abantu umunani aho mbere bane muri bo bababaye gose abantu bateye grenade rero gushika ubu ntibaramenyekana ariko inzego z'umutekano ziriko zirakora ibishoboka kugira ngo uh, izo nkozi z'ikibi zifatwe zongere zishengezwe haheze igihe hibonekeza ibitero ahantu hakoranira abantu benshi nk'ahagarara imiduga parking canke ubunywero inzego z'umutekano zisigura ko ibitero ari iterabwoba iruhande y'iyo nsiguro ariko ubushikiranganje bw'umutekano burafite n'ikindi buhanura abanyagihugu na cyane cyane abafite ubunywero ico dusaba abantu bose nuko inzego z'umutekano ntizishobora gukwira ku rugo ku rugo ku kabare ku kabare nuko nabo nyene bogerageza bakakanura bakaraba ingene bafasha abajije umutekano uh, bigaca no muri e, ya makomite arukiyemo na bose acungera umutekano kugira ngo inkuru itangwe umuntu biketse e, abajije umutekano bamumenye hakiri kare maze afatwe ibara nk'iri ritaragwa kuko ikigwanisho cy'igrenade murabona ko ikigwanisho kibi cane kimara inganda ariko rero duhamagarira abantu bose ko boraba ngene baje barakurikirana abo bantu kuko abatera amagenade si abantu bava kure baba barabe muri abo nyene tubasaba rero yuko bodufasha hama bakaduha amakuru hakiri kare kugira ngo inkozi z'ikibi nk'izi zifatwe zitarihibara turetse iki gitero cyabereye muri zone kinama mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu mu bijyanye n'umutekano kandi ku mugwa mukuru bujumbura kuri uyu wa gatandatu mu gitondo muri zone musaga mu mpanuka bwa bujumbura hazindutse haba isakwa ry'ibigwanisho iryo sakwa ryabereye mu makaritsiye ya gikoto kinanira na kamesa igipolisi cyemeza ko cyahafatiye ibigwanisho n'abikekwa kubitunga hakaba rero hafashwe inkoho zine zo mu bwoko bwa karashinikov n'amasharijere indwi yazo hanafashwe n'abantu indwi ku mpamvu z'amatohoza kuza twagiye tubonereho rero mbere n'abantu abenegihugu b'umutima batanze ano makuru kuko ibintu nk'ibi iyo bifashwe atabara riragwa ni igikorwa c'iteka ni ugukinga tugasaba n'ahandi ko bokurikiza aka karorero kugira ngo ibigwanisho bigifiswe n'abantu inkozi z'ibibi batabifitiye uburenganzira bifatwe nabo nyene bafatwe bitarihe inkumbi ariko rero hari imiryango imenyesha ko abantu babo bahagaritswe n'igipolisi mu gihe bari bakiryamye mu gaturuturu kandi ko ari inzirakarengane bamwe muri bo batashimye gutanga amajwi yabo bemeza ko ababo bakubiswe barashaya imbere yo kujanwa gufungirwa ku gasho ka zone musaga moyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi arahumuriza ko ata muntu n'umwe azorenganywa muri bo ahantu hari abantu bafise ibigwanisho nk'ibi ibigwanisho nk'ibi vyafashwe nibaza ko ari ikintu gisanzwe kuko haba haba hari abantu bikekwa bagaheza bagahagarikwa naco gituma rero twijeje abantu yuko abo bantu n'amatohoza uwera ararekugwa ubufise nawe ico yagirwa agashikiriza ubutungane nibareme rero ni impamvu z'amatohoza si icaha twabagirije ariko ni ukugira ngo ukuri kumenyekane maze ababifisemo uruhara bafatwe bashengezwe abera bere barekugwe batahe ku minsi ya gatatu n'iya kane muri iyi ndwi aho ku musaga hari hafatiwe abantu batari bake mugabo bahavuye barekurwa abajejwe intwaro bamaze kugenzura basangana abanyagihugu bazwi bari mu makaye ingo zitegerezwa gutunga akandikwamwo ababa mu rugo rumwe rumwe ahandi hafashwe abantu ni muri zone nyakabiga hagati mu gisagara ca bujumbura aho hafashwe abasore batandatu mu kajoro ko kuri uyu wa gatanu abahaba bavuga ko iyo misore yayowe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi kijejwe gucungera inzego api ariko ko atamutahe wo kubahagarika babanje kwereka bene gufatwa eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika tugume mu burundi aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe uprona yemewe n'amategeko gaston sindimwo akaba na visi perezida wa mbere wa repubulika y'u burundi ama, yamagana abanyapolitiki bari hanze y'igihugu avuga ko bakomeza guhamagarira abaturage guhunga yabivugiye ingozi mu ikoraniro ryo gutora abayobozi bashya b'umugambwe wabo mu rwego rw'intara jean bosco ndarurinze yaduteguriye inkuru
turaho bita ku mugumya mu gisagara ca ngozi aho ariko habera ikoraniro ry'umugambi w'abadasigana iprona ishami ryemewe na leta rirongowe na konsilia nibigira abadasigana b'ingozi bari bazindukanye urubanza rwo gutora indongozi nshasha ku rwego rw'intara Michel Ntigacika yari asanzwe ari we ahagarariye uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi nk'umunyamabanga wa mbere w'uwo mugambwe ati igihuhusi cyaciye mu mugambwe Iprona n'ingozi nticyahageze umutwe twaraciye mu ngorane zidasanzwe twaratutswe n'abatodututse turaturubikwa mu mitumba n'ahandi turaryozwa biba bidasanzwe turitwa amazina atariyo n'icyo tutari twagumije ibanga umugambwe iporona ntiwazimangana nk'uko bamwe bamenyera kugira ikiraro cyo gushyikira ibyicaro bimeze neza bambeho ari ba bandi gusa babyifuza kubera atari bo bari hejuru byabera atari twebwe turyose rishake ricike ati ababujije abadasigana gutora babasize mu ngorane nyinshi hariho abantu babujije abadasigana gutora umugambwe wabo ntibabone inkurikizi mbi bateye bene wabo abadasigana baca babura ikibavugira abana b'abadasigana baca babura ubuzi muri leta kuko iporona bitarimwo bimwe bishimishije kubera babujije gutora n'utwo bari ku butegetsi batsinze amatora baduha turi kurusha abariko baravugwa n'uhagarariye umugambwe mu ntara ya Ngozi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe Iprona Gastos Ndimwo akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yahavuye abatomora acamenyesha ko biteguye kubasubiza mu ruhongore mu gihe bokwisubirako bamwe n'abashinga amateka b'amizero y'abarundi mubo tukumva bariko baravuga tukumva bavuga ko ari abaprona kandi batuwe kuba abamizero y'abarundi ni ukuvuga rero baracafise inkumbu y'iyo baje bava murazi ko bari bitwaye muri sentare yarusha bakaba baratsinzwe twebwe ngabo na sikanayipona uwutsinzwe ntibatsinda twifuza yuko hamwe baba babona yuko bifuza kugaruka mu ruhongo ibyo ashati bambaye mu matora boyambura tukaza tukabambika ishati y'umugabo wa sikanayipona tukambika ingofero y'umugabo wa sikanayipona bagasubira mu ruhongore nk'uko bayivuze ikibi si ukugwa ikibi ni uguherayo ntubyuke gasitose ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaneguye abanyepolitiki bari hanze bariko barahamagarira abahungiye hagati mu gihugu kongera guhungira hanze uno munsi abatumye baja mu makambi twaraye twumvise itangazo ryavuzwe n'umunyepolitiki umwe ari hanze aho abwira abari mu makambi ko bohunga ko bumva mu makambi ngo bagira babice badasigana tekana niho turi muri abo nyene bariko bavuze iryo jambo ni bamwe batuma mwangara ni bamwe batuma muja muri ayo makambi mu mirongo icenda na gatatu nashaka ndabamenyesha yuko inkumbu z'imfyisi ni ukujya umwagazi w'intama izo nkumbu zije uno munsi zitaje ico gihe zatumye zibarungika muri ayo makambi urwo rukundo ni urwa mu mpekure mu gusozera ijambo ryiwe gastos ndimwo yasabye abadasigana b'ingozi gutora indongozi zibushitse zigiye kubaja imbere mu myaka itatu iri imbere michel ntigacika yari asanzwe ahagarariye umugambwe iprona mu ntara ya ngozi niwe yongeye gutorwa jean berekimanse hagizimana atorerwa kuba icegera ciwe amakoraniro nk'ayo akaba yugururiye ayandi mu ntara uno munsi akaba yahereye mu ntara zitatu ingozi mucankuzo ahari uwahoze arongoye iprona aroyize rubuka na rutana ahari konsilia nibigira asanzwe ahagarariye uwo mugambwe uno munsi ku rwego rw'igihugu ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika abanyagihugu bo muri komine vugizo mu ntara y'amakamba bo barasaba abayobozi kubagezaho amashanyarazi kuko kuba batayafite bituma badashobora gukora imirimo yo kwiteza imbere fidelite yishatse niho yari ari
icyiswe umuyaga nk'ubutangwa ishyirahamwe regidezo ni kirakubitwa ijisho muri komine ya vugizo kuvibaho uko kutaba k'uyu muyaga nk'ubutangwa na regidezo kurahagarika imigambi y'iterambere yokozwe n'abanyagihugu bo muri iyo komine nk'uko abo twaganira bishikiriza abanyagihugu twabasanze iruhande y'ibiro bya komine vugizo duhomba byinshi nk'imirimo twabikoresheje ntidushobora kuyibandanya kuyikora nkawe wihombiye noshinze akateriye ngakora nk'imyango ngakora agasaro do kwafire ngakora utundi tutari duke tujanye n'amatara nk'akarorero abantu no baratunze inka inka za kijambere kamwe amata menshi amata rero akeneye umuyaga nkuba kugira abikwe kugira ngo bashobore kuyahingura bahinguremo ibintu byose bivamo amata bikeneye umuyaga nkuba ivyo rero umuyaga nkuba utariho ni ukuvuga ko umwimbu wacu wose ni ugusesa ni ugusesa nta kamaro iryo kina ry'umuyaga nkuba regidezo ntirikora gusa ku banyagihugu basanzwe n'abakozi ba komine vugizo barakorwa ko cumi n'abayirongoye aho ni mu gihe mu biro vya komine vugizo atanyabwonko za kijambere ico bita ordinateur mu rurimi rw'igifaransa ziharangwa kubera ko atamuyaga nkuba bafise baracandikisha z'amashini za kera badusanzwe bazi izo mashini za kera zo kwandika urugwamo mwumva rugwabe n'izo mashini umwanditsi wa komine vugizo ariko arakoresha ndi umwanditsi wa komine
ubu ubuhinga bwa none bugezweho bakoresha inyabwonko zindi za kijyambere mbere mwari mwazikoresha ngaho iwanyu dutuye dukoresha na rimwe kandi dukoresheje iza kera n'ubu uribaza ko bamwe bakoresha izishasha hari icyo ari akunguka ukoba ku kazi usanzwe ukora oh harimo akunguka kenshi cyane aha twe turaruhanye ariko iyo ziruhisha kandi zirabika ibintu zirasohora ibintu neza bigasa neza mbega iyo uri kurayikoresha ingorane uhura nazo mu kazi kawe n'izayo ndaruha mu ikaraza kubera ari mekanike zibabaza mu ikaraza
akungwa mukuru wa komine vugizo n'atamuyaga nkuru agideze uhari turabona inyubakwa zimwe zimwe zimwe amatara aha twavuga nk'inyubakwa zikikuje ibiro komine vugizo ikoreramo tusanze ngaho mu biro bya posita ivugizo mbega mwotubwira ko twumva muri kumuravuza turirimbo mu mashini nyabwonko kuri umuyaga nkuba mwebwe
umuyaga nkuba tuwukura kuri reyo soreye amaparake niba murabona ko uyu muyaga nkuba uva ku mishwara y'izuba ushobora gusubirira burundu umuyaga nkuba regidezo yaboneka ari ibiri kuko nk'umuyaga nkuba wa mapurake ntushobora gukora nk'imashini zisya nk'ibisiba ntushobora kwesitara ko ngo ngusye uva ko n'uwo wundi muyaga nkuba ukeneye
naho ku mugwa mukuru wa komine mvugizo hari abiyungunganije mu kurondera umuyaga nkuba uva ku mishwara y'izuba ayo mahirwe se ya bose kuriho kuronka bene uyu muyaga nkuba bitwara amafaranga menshi muri komine vugizo mu ntara y'amakamba fidelite yishatse ijwi rya amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
mbega nk'ubu ngo ngire nteko n'inkoko zica zisubira ku pasibo
ngombwa uko ubuto ngufashe eee rwara kumbe nawe uza wabyutse
ehe ambere nabyutse kera nuko nta bintu ndabubika umukunzi uba wasanze nakubuye none nko muri kino gitondo witeze imbeho ngo ugire ntega mwana subira mu gitanda uburigamira egweda ati njyame Eee.
akuna ahubwo mbwira niba hari ibyo nkora ndabikora hakiri kare ewe rwara nawe Yemwe.
umviriza ndakubwira yego ibyo gukora birahari ariko banza urindire nshushu two ku buryo ubanza utamire erega mwana burya hakora mu nda yego ni reka ukuri nabandanye ibyo nariko mukurindira yego sha Eh,
Mm. hewe mhm.
bwa bundi wari utumye ku gitabo wakabaye uzi gusoma Eh, do noba ngana gutya ntazi gusoma reka kumburira ahubwo bakananiye
none urwo rutabo rungana amahero rwose urarusoma uruhenze gantuze ha aha je ndaruzaniye ngiye nabona mukama iyi ni bayibolo neno la mungu utabesha n'injira igagwara yemwe gayi none ururimi ni nyabaki have some turabe ngo
Eh, new, newe new newe test new new testament new testament ni bayibolo ya ingirizi Eh, ha, nombaza ivyo binyamazuru ntavyo nokwimenyera jewe erega bwa bundi urahambaye rwara ahantu ushobora gusoma ivyo bintu ukavyumva waciye mu ishure rero aha eh iyo mbere badaca badutegeka guhunguka Eh.
nari mu guheza igice ca mbere co muri secondary school mbega ivyo n'ibiki mu mashure yisumbuye utabesha aha amashure yisumbuye
kwa kweli nari ndayajanye yo erega barakononeye mwana No- none ndakwibarize gatoya wo kuronderera ishure wobandanya kwiga
ahubwo noba ntomboye emwe emwe basha ndakubwira ubwo bwenge bwawe si ubwo kuryamika ngaha muhira yego ni uko ukuronderera ishuri usubire kwiga n'ukuri kweli yego mwoba n'ukuri mukoze mbe basha ndabigenze gute none kuri natashure mbona nyo gusabirako twagerageza Mm, gerageza aho ryo bari riri hose nogenda jengera ishure gusa mbe basha reka nzoje kugusabira ku ishuri riri hano ryigako abasengeza nabanje basha Eh, hoba naho nyene mbona.
kandi sha Ni- ni hehe Eh, si hagufi uyu mwana Eh,
mugabo icyo ndahakundira Eh.
ngo barigisha neza rero sha kweli wabona abajidi ingene bahakunda Eh.
ngo nta n'irindi shure wobarangira ko ngo bemere
uransabira aho nyene yego none nimba ubona woharonka reka nzoca ku mufasoni ari hano arongoye umukuru w'umutumba ntazobura ico afasha Oh, byoba nivyo mugabo agagwara Eh.
amashure yo baragoye gusa.
ni ugusenga Mm, ni gusenga
rero n'ukuri ya bido nta mufundikizo ifise reba shenda yidugana gute ive wayivete rekene kakireba ndaje abana reka kuko umunyamanga nawe ah sha tugende abantu batari benshi aya masana azi yuko umwunga baba batanguye kuba benshi gayizi ngo tugende shaka kuvoma buramanuka jidi ndagusangayo Uti?
kandi sange wamvomeye ego kweli ndakuvomera reka bwawe nisigaye ndumuboyi iwawe oya si ibyo canke ariho tugende kandi nawe uno munsi umenye ko utwara ibido ntakuzuyinetagaza atarukonaho ibido jewe mbega aho nyirirwa ndivuna ni kubera iki Eh.
ntwara indobo kandi singenda mpinga atari ugususubirayo uravyumva reka shaka bazi ko rero wama wonona amazi imisi yose
mbega kumbe wari muri ivyo tusempera no kwisi ndavyumva ive ivyo wisize mu maso n'ibiye
none ubishaka kwiki wewe ngo gitumanuke sha nyimba tumanuka wowe ibyo navyo ntibikora oya banza umbwire sindavyumva reka oya nubundi.
ndaba neza uheze mbona gutegagiye agapote katotse giseshere kirajejetahe mbega ivyo wasaze cane ivyo bintu wisize mu maso n'ibiki ni kwisi ndavyumva oya aya ni amamafaresha ndamurika ngo gitumanuke none iyo ngeso waduka yo kwisigira nawe utaziga ivete ivyo wayikuye rero uratanguye kunyinjirira i mbabarira shahu ngo tugende abo si badone nyirirwa na gaivete baguhenze ahe none ntiwoca ngaha tukamanuka kuvoma hakiri kare
usa gutyo jyenyine umwana w'igihugu twajyana oce sigara ngaho rero jewe basinye ijyane sibyo none kandi ntumbwire ibyo gutwara amabido
hayaya iki zuba kiri hano naco mu kunyoteza nyugurura iryo cupa shambe ndinywera abo nabo babe bariyumvira ibyo bafata Hey, ye ifanta gadori ayo mahera noba ndayataye kweri niyera weho oyi Ewe, telefone ziri ngaho shafu fani nawe arasarisha.
aho rero wanse kuziba ngo umunsi watanguye guhembwa ntuzohore usororera Eh, eh. dorinde wewe ndazi ko ari ukwigirisha dori kubita icupa nta ngorane erega niyera ntazoja aza kugusarisha ku ishuri Ata, ugomba uvuge ko niyo azoza gukora ku ishuri iwacu kanguka aha wari uzi iki
Apfuye.
Eh?
Nani nakibe gado? Ntabwo rero sizoja gusarisha umugani wa fofani. Kuki ugira ubwoba?
ntububura agasha erega n'ibisanzwe shiri niyera turavukana kandi ndamwemera ahubwo uratomboye azohora kuvugira ibyo kuyoberwa vyovyo asha murasezeranye mwishwana ego Eh? kubera iyi none Cyangwa ni igihari n'umwe yigeze kugira ngo bamuhe nimba utari umufise kwiga ntambaze.
ubwo niko umeze ganiye aha dorine yoyobewe gukora ku ishuri iwabo ntumuvugire Hehuwa.
Oya reka tunywe tunezerwe.
Mm.
Ibyo bindi nabyo nta n'akamaro ko kubitebamo.
we
Ahubwo mbarira sha. Meze kujya ku ishuri iwanyu. Nta bintu by'amakirebe ya siporo ahari. Kirebe kitahaya?
mbona bama basubira ku ishuri ngo ba- ngo baja gutamba dori ndakubwiye hajya muba muzi ico mukora yego Timayini.
Urafise bankazi rero bibafashamo.
mvugishije ukuri nka profe bosco bwema urabikunda niwe mbere yatangujiye twebwe ku ishuri iwacu eba ntabwo atagira ngo abana babikunde vure Eh, na nta kirebe ya siporo n'imwe mufise ku ishuri. Nta football, nta basket, nta na kimwe.
sha futuboro bakina ibisanzwe ariko nta krebe ihari Wow, ico rero ugiye gukora. Ugushika nkire ya kirebe ya football.
Eh? niye oya reka ko twica uzoja gutanguza urukino rw'umupira w'amaguru kwega
mbega mani uyarindira kwanza ndakubaza urazi gukina futuboro wewe Niba abana babasha. Mutiki. Fofa. Uribagiye ko bahora bahamagara kapitene ku ishuri iwacu.
kapitene nyene muri futuboro
we jokeri na jidiyo nimunyarutse nirega nitwe dusigaye nani
ahubwo avuga ati murantabaye ahubwo nturashinyangira nk'umurwayi w'imibembe we bari kwiruka gutega shaje ahubwo mumbaritse none najyanishije bahura ubona gute kuri iyi jezi yanjye Eh.
umenga ndi drogoba Drogba basi.
ahubwo reka nshike mu kibuga Eh.
abanze bajugunye
umve bajugunyizwa na wewe ahubwo rero shaka kwishaje igihe naho uzi gukina kwa wemera birenze n'ukuri urumva
ahubwo bahungu tangura mwishushe ducomoke Mwishusha?
Mm.
nk'umuntu yazanye ikiyumviro cy'imipira ku- iyo bareka naho tukaguma twitegura sipetakle bari kuba babaye ikigahuza umve basha jidiyo nawe sipetakle yasi ya ba ntabyo wari u- ntabyo wari wumvise Reka sha, reka.
tane yasuye kuri ya sare yari yatwemereye
kubera iki vrema akashareka urazi umwaka tumaze turi kutayitegura nazo iduhajya rimwe umwe em nyamba twogira sipetakle ahandi nayo muri ge nayo muri yasare yo kwikomine yo em kura kwintoke ubu mbere batanga kuyesaramwe amashitingi mwe murafyina
tane yabaye aho abantu bahungutse wanjye Mm.
ndabona ko ufise ibibazo byinshi
ndabaye vrema tinya jewe muhungu ejo tuzajya turekera tugira n'uturiye sipetakle akashareka tugenda gutega abahungu nihatari bahungu krebe yacu yakwamye vyaheze
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ahangaha niho amakuru n'iki kiganiro ntamenwa bihagarariye ndabashimiye cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza imana ikomeze ibafashe mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika